kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-2531 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. akka mooltaan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa karsin dhageessisu an tuujubee horaati. Hooggantoonni Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa wal dhibdee naannoo gaanfa Afrikaa hir'isuuf walgahii taasisuuf karoorfachuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo jimaata kaleessaa ibsaniiru. Ruuttoon yaada kana kan kennan Taanzaaniyaa magaalaa Arushaa bakka gamtaan naannoo hawaasa bahaa Afrikaa yaa'ii idilee hoogganoota biyyootaa 24ffaa geggeessaa jirutti haasaa taasisaniin ture. dura ta'aan haaraan gamtichaa ruuttoon guyyaa walga'iin karoorfame kun itti geggeeffamu hin ibsine yoo mirkanaa'e erga Itiyoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Somaaliilaand waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e kan ulaa galaanaa mallatteessitee booda hoogganoota Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa kallattiin wal arguun isa jalqabaa ta'a. Hooggantoonni Somaaliyaa waliigalteen kun yoo haqame malee hoogganoota Itiyoophiyaa waliin kallattiin wal arguun akka hin jirre cimsanii dubbataniiru. Turkiin duraanuu baatee adoolessaaf hagayya keessa walgahii lama Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti Ankaraatti qopheessitee turte. Bakka bu'oonni kun kallattiin waan wal hin argineef fooyya'inni qabatamaan hin argamne. Somaaliyaan jalqaba bara kanaa miseensa hawaasa dinagdee biyyootii baha Afrikaa saddeettaffaa taatee sirnaan gamtichatti makamte. Ruuttoon haasaa isaanii keessatti nagaaf tasgabbii eeguun naannicha keessatti investimentii akka guddisu kan dubbatan yoo ta'u, naannoon keenya nagaa akka ta'uuf nageenyaaf tasgabbii naannoo keenyaa cimsuuf tattaaffii waloo akka taasifamu gaafataniiru. Akkasumas sababni pirezidaanti Museveenii ofii koo obboleessa koo Hasan Sheek Mahammadiif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti walgahii taasisuuf karoorfanneef waldhibdee yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessa jiru hir'isuuf nageenyiif tasgabbiin Somaaliyaa ni gumaacha waan ta'eefi jedhan. Tasgabbiin naannoo keenyaa namoonni daldalaa, investoroonniif abbootiin qabeenyaa akka dagaaganiif haala mijeessaa jedhan. Keeniyaan Sudaan kibbaa keessatti nagaan akka bu'uuf tattaaffii kan goote yoo ta'u, Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof gaanfa Afrikaa keessattis nageenya mirkaneessuuf biyyoota michuu biroo waliin ta'uudhaan hojjechaa jirti jedhan. Tasgabbiin Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Somaaliyaa badhaadhina naannoo keenyaaf murteessaadha jechuudhaan ruuttoon jimaata kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti maxxansaniiru. Loltoonni riphxee loltoota Siiriyaa bara 2016 booda yeroo jalqabaaf magaalaa guddittii Siiriyaa Aleeppoo harka caalu to'achuu isaanii dhaabii waraana Siiriyaa hordofu sanbata har'aa ibsee jira. Humnoota mootummaa waliin walitti bu'iinsi itti fufee waan jiruuf xiyyaaronni waraanaa Raashaa kutaalee magaalattii irratti haleellaa qilleensaa bananiiru. Biyya waraanaan bututte kana keessatti gareen haala mirga namaa Siiriyaa qoratu sanbata har'aa akka jedhetti gamtaan warra jihaadaa Hayaat Tahiriir Alshaam. kan damee alqaayidaa duraanii siiriyaa keessaan hoogganamuuf gareewwan michuu ta'an irra caalaan magaalattii wiirtuuwwan mootummaaf manneen hidhaa to'annoo jala galchaniiru. Bulchaan magaalaa Aleeppoof hooggansa dameewwan poolisiif tikaa nagaa giddugala magaalattii keessaa ka ba'an yoo ta'u humnoonni naga eegumsaa magaalattii keessaa miliqanii gara naannoo alsaafiraatti qajeelaniiru jechuudhaan gareen mirga namaa qoratu kan siiriyaa dabalee ibseera. Humnoonni bulchiinsichaa innaa magaalattii dhiisanii ba'an lolli hin turre. dhukaasni tokkollee hin dhukaafamne jechuudhaan daayirektarri garee kanaa raamii abdulrahmaan ajaans firaans pireesitti himaniiru. namni aleeppoo keessaa ijaan arganiif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne tokko vof akka mirkaneessanitti humnootiin riphxee loltootaa jimaata erga humnoota mootummaa pirezidaanti bashar alaasaadiif amanamoo ta'aniin walitti bu'anii booda gara magaalattiitti siqaniiru jedhan. Reuters maddeen waraanaa Siiriyaa keessaa tuquudhaan akka jedhetti aangawoonni Siiriyaa buufata xayyaaraa Aleeppoof akkasumas daandiiwwan magaalattiitti geessu sanbata har'aa cufaniiru. Erga bara 2016 humnoonni mootummaa Siiriyaa milishoota Iraaniin deeggiramaniif humna qilleensaa Raashaatiin deeggiraman yeroo waraanni biyya keessaa Siiriyaa hammaatee ture loltoota riphee loltootaa kutaalee baha magaalattii irraa dhiibanii as haleellaa guddaa Aleeppoo irratti raawwatame isa jalqabaati. Magaalaa giddugaleessa Gaazaa Deer Albataa keessatti lammiiwwan Filisxeen daabboo argachuudhaaf mana daabboo cina hiriiran gidduutti ukkaamsamuudhaan ijoolleen lamaaf dubartiin umriin waggaa shantamaa tokko du'u aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Nyaata Israa'el gara Gaazaatti akka ergamu ayyamte ji'oota lamaan darbaniif waraana ji'oota kudha afur guutuu keessatti sadarkaa gadaanaa ta'etti gadi bu'uusaa aangawoonni Israa'el beeksisaniiru. Manneen daabboo Gaazaa tokko tokko torbee darbe sababa hanqina daakuutiin guyyoota hedduudhaaf cufamanii turan. Erga deebi'anii banamanii as namoonni baay'een walitti qabamanii madda nyaata isaanii ta'e kana argachuuf yaalaa jiru. Dooktarri hospitaala wareegamtoota Al-Aqsaa akka mirkaneessetti namoonni sadan isaaniiyyuu mana daabboo Albaanaa Diir Albalaa jedhamutti namoota walitti qabaman gidduutti ukkaamsamuu isaaniitiin du'u ibsee jira. Tokkummaa mootummootaaf aangawoonni gargaarsaa akka jedhanitti beelliif abdii kutannaan uummata Gaazaa hammaachaa jira. Hundi isaanii jechuun ni danda'ama. Lubbuun jiraachuuf gargaarsa namoomaa irratti hirkatanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya sanbata har'aa durbee Seeneet Gisaachoo jedhamti. Seeneet uummata Oromoo biratti walaleessituu ta'uun beekamti. Gidduu kana immoo barnoota isheetti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan badhaasa argattee jirti. Ituu waa'ee barnoota isheetti hin darbin walaleessuu attamiin akka jalqabde nuuf ibsuudhaan eegalti.
Egaa jalqaba irratti ani walaleessuu kan hin eegale umurii waggaa afurraa kaaseeni kun immoo egaa sababa maatii kiyyaatiin egaa ani otoo hin dhalatiin iyyuu maatiin kiyya guutumaa hojii aartii kana keessaa kan akka walaloo aaktingii keeroogiraafii diraamaa garaagaraa ni hojjetu faaruu garaagaraallee ni dhiyeessu ture obboleettiin kiyya isheen guddoos akkasumas yeroo baay'ee walaloo isteejii guguddaarra waltajjii guguddaarra deemuudhaan akka leevilii biyyaatti jechuudhaan ni dhiyeessiti ture anis ishuma laalaatiin guddadhee ishiin yeroo jejjettu fa'aa dubbisuu hin beeku yeroo sanaa garuu ishuma ishiin jechaa jirtu sanan qoma kootti qabadha. Walaloodhuma ishii jalaa hateen guyyaa tokko waltajjii irratti bahee dhiyeesse. Egaa eegas duubattis hin jennee achumaaniin cimsachaa deeme. Gama barnoota kiyyaan immoo yeroo laallu egaa dhiibbaan guddaa aartiin kun dhiibbaa gaarii kan ta'e barnoota kiyya irratti kan naaf fide jalqaba irratti ani egaa carraa iskoolaarshippii yookiin ispoonsarshippii abbaa qabeenyaarraa as gara baadiyyaadhaa as gara finfinnee dhufee akkan baradhuuf kanaan kenname sababa aartii kiyyaatiin abbaan qabeenyaa obbo Saayid Daamtoo jedhaman na waamanii biiroo isaaniitti carraa barnootaa naaf laatanii jechuudha. Egaa sanaaniin as dhufuu danda'ee abbaa qabeenyaarraa eegan argadhee booda immoo mana barumsa isa caala guddaa mana barumsa kaambiij akaadamiitti immoo egaa luba piroofeesar gammachiis dastaa buubaatiin iskoolaarshippiin kaambiij akaadamiitti naa kenname aartii dhuma kiyyaa fi cimina barnoota kiyyaa ilaaluudhaan jechuudha amma immoo carraa barnoota guddaa argadhee barachaan jira jechuudha overall aartiin anaaf dhiibbaa baay'ee gaarii naaf uumee jira barnoota kiyya irratti.
Barnootatti milkaa'ina argachuun tattaaffii yeroo cimaa gaafata. Kanaaf akka kanatti lamaan isaa wal simsiistee wal bira adeemsisuudhaaf yookaanis immoo amma yeroo ammaa walaleessaa jirtamoo wallee dhaabdeettamoo barnoota kee waliin attamiin wal simsiista?
Egaa aartii dhaabuun anaaf aartii keessaa ba'uun kompiitilii aadaa kiyya irraanfachuudha. Eenyummaa kiyya irraanfachuudha. Akkasumallee immoo ani egaa jalqabuma irratti aartii baay'ee kan na jaalachiise aartii fayyadamuudhaan eenyummaa uummata keenyaa aadaaf safuu duudhaasaa addunyaatti ittiin baasuu gamatti dandeenyudha jechuudha. Kanaaf ani yoomiyyuu aartii keessaa ba'uun barbaadu sababiin isaas jireenya koo keessatti wanti guddaa kanneen ani gochuu barbaadu. Eenyummaa uummata keenyaa identiitii isaa sirriitti addunyaatti baasee mul'isuudha jechuudha. Kanaaf ani hin baane garuu immoo waltajjii irraas walaloo kiyya irraas fagaadheera yeroo gabaabaadhaa fi kun immoo kan ta'e egaa qormaata international GCSE exams kan jedhamu tokkoon natti dhufaa ture. Egaa immoo gidduu akkuma dura jedhetti barnootaa fi aartii walmaddiin deemsisaa jira. Yeroo qormaanni guddaa idil addunyaa akkanaa immoo namatti dhufu xiyyeeffannoo kiyya guutummaan guutuu. guutuusaa gara barnoota kiyyaatti deebisee yeroo muraasaaf jechuudha. Sirriitti qo'adhee haala gaariitiin qabxii gaarii galmeessifadhee gama aartii kiyyaatti deebi'uu barbaadeen ture jechuudha. Haaluma sanaatiin immoo xiyyeeffannoo kiyya aartiirraas miidiyaa garaagaraarraa sooshaal miidiyaarraa gara barnoota kiyyaatti deebisee xiyyeeffannoodhaan qo'adhee egaa qabxii baay'ee gaarii fideen jira. Haala gaariitiin xumureen jira. Amma immoo ittiin deebi'a jechuudha. Amma aartii kiyyaan waa'ee uummata kiyyaa addunyaatti ibsuudhaaf egaa qophaa'een jira.
Atamma nama umrii meeqaati seenite?
Amma egaa waggaa kudha shanii egaa yeroo muraasa booda naannoo ji'a tokko booda kudha ja'a nan guuta.
Kutaa meeqaffaa baratta?
Kutaa kudha lammaffaa kolleejii leeviliin jira ammaa.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarra gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu ispoonsarii na gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufee mana barumsaa galeetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqaba irratti kan hin galee intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectualism jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kenne mana barumsaa Cambridge. jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii kaambiriijii kan inni qabu. Karaa meeqaffaatti gara mana barumsaa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa saglaffaan barachaa ture. Kutaa saglaffaa naannoo ji'a saddeetiif barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Profeesar Gammachiis deemee sirriitti itti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akkan barbaadu carraan kaambiriij akaadamiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafi. Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa sagal ji'a saddeet maariifitti eegan baradhee booda ji'a lama ishee haftee sana immoo yeerteen yookiin immoo kurnaffaan kaambiriij akaadamiitti baradhe jechuudha. Yeroon kaambiriij akaadamii garuu ji'a saddeet kaarikulamii Itiyoophiyaatiin baradhee ji'a lama ishee haftee sana immoo ji'a saddeet hundisaa na darbee ji'a lama sana immoo kaarikulamii kan kaambiriij yookiin immoo kaarikulamii Biritishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu tun deemin dura qabxiin kee maal fakkaatamee hordoftoota keenyaaf nu ibsi qabxii maal maal fidde?
Egaa qabxiin akka kaambiriijitti akka addunyaattiidha kan kennamu toop iskooriin inni dhumaan eestar jedhama. Egaa ani immoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan eestar hin fide fiiziksii fi baayooloojiidhaan immoo e pilaas hin fide sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo e fide.
Gara kaambiriij akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'e?
Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne sababiin isaas immoo egaa jalqaba irratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaa fi ji'a saddeet guutuu egaa ajiseessii yookiin intarnaashinaal egzaamii kan qoramnu kutaa kurnaffaa fi kutaa kudha tokkoffaa keessatti baranneet kan waggoota lamaan kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo ooredii kan kutaa kurnaffaa kana ji'a saddeet miis godheen ture jechuudha. Kanaaf jecha maatiin kiyya baay'ee dhuma nan eegne tokkoffaan kaarikulamiin isaas diifrentiidha akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isa na jala darbe sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'e jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenya iyyuu akka beeknu yerootti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroon dhaabbatee dhuma waan nu eegu nutti fakkaata. Ispeeshaalii umurii keenya irratti jechuudha. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroon gabaabaadha. Yeroon inuma deema. Nuti asuma yoo dhaabannus inni inuma deema jechuudha nu jala. Kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirriitti sappoortii na gochaa turanii ani yeroon dadhabuu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaati. Yoon qo'achuu baadhee eessa takka bu'u illee na yaadachiisaatii as naan ga'uu danda'aniiru jechuudha. Hiriyoottan koo akkasuma illee immoo ispeeshaalii barsiisonni koo baay'ee na deeggaraniiru qabxiiwwan akkanaa akkan argadhu yeroo gabaabaa keessatti baradhe egaa miisa kan godhes isaanis waan isaaniif galeef sirriitti yeroo isaanii naaf kennuudhaaf gaaffinanii qabuuf egaa yeroo kamittiyyuu gama iimeeliitiin akkasumas immoo qaamaan yeroo kamiyyuu na deeggaruudhaan akkasumas kilaasota garaagaraa guyyaa sanbataa akkasumallee immoo ganama ganama otoo barnoonni idilee jalqabiin kilaasii sappoortii nu kennuudhaan egaa qabxiilee gaggaarii akkanaa akka finnu akka fidu na deeggaranii jiru.
Egaan umrii kee ijoollummaa kanatti umrii waggaa kudha ja'a reef guutaa jirtu kanatti hojii ulfaataadha akka tammanaa ibsiteetti kan itti hojjechaa jirtu mana barumsaa kee keessatti jechuudha. Hojii kee kana innaa hojjettu barumsa ciccimaa akkasii innaa barattu umrii ijoollummaa keetiitti rakkoon yookaan chaalenjiin si mudate jira yoo jiraate yoo attamiin irra aan ta'e.
Egaa sirriidha aartii fi barnoota walmaddii deemsisuu waan cimaadha. Ispeeshaalii immoo lachuu irratti iyyuu cimtuu ta'anii itti fufuun ni ulfaata. Garuu immoo kana hunda keessa akkan jabaadhee ba'u kan na deeggaran maatii kiyyadha. Maatiin kiyya immoo egaa lachuu isaa irratti cimee yoon gara fuulduraatti ba'ee fuuldurri koo ifaa akka ta'u waan naaf ibsaniif jechuudha. Akkasuma illee immoo aartii kiyya yeroon hojjedhu jaalala uummata kiyyaa immoo yeroo laalu inni illee na jajjabeessa jechuudha. Dhiisullee yoo sammuu kiyya keessatti natti dhufe ayi wanti kun hin ulfaata barnoota kiyya waliin deemsisuu hin danda'u yoon jedhee jaalalli uummati kiyya natti agarsiisaa jiru kabaja isaan naaf qaban yeroon yaadadhu hundumtisaayyuu it's worth it jedheen fudhadha jechuudha. Egaa kanaaf maatii kiyyaa fi uummata kiyya galateeffachuun barbaada.
Dhumarratti barattoota akka keetii yookaanis immoo iddoo guddaa ga'uuf qabxii gurguddaa galmeessisuuf barnoota isaanitti cimuudhaaf kanneen hawwii qaban si booddeedhaan warra dhufaa jiran hiriyoota keetiif ergaa qabda?
Eeyyeen egaa akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti yeroo keenyatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo qabnu kamiyyuu waan hundaaf qoqqooduudhaaf taalantii qabna yoo ta'e isas cimsachuudhaaf barnoota keenyaafis yeroo isaa kennuudhaaf hunduma irratti iyyuu jabaachuu qabna. Akkasumas immoo deeggarsa maatiin keenya nuuf kennaa jiru sirriitti fudhachuudhaan nuuf fuudhiisuudhaan itti cimnee hojjechuun qaba jedha. Barsiisota keenya gaaffii gaafachuu yeroo keenya ispeeshaalii yeroo keenyatti fayyadamu akkuma dura ibsuuf yaalletti akkasumallee immoo kitaabota garaagaraa kan barnootaan alas ta'an dubbisuudhaan nooleejii keenya cimsachuu qabnan jedha.
Shamarree seeneet gizaachoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde.
Isinis baay'ee galatoomaa.
Kun qophii dhandhama manna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaatu Murdaati. Torban darbee torban Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin nannamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Inseene.
Arjo marabbi.
Haadhumaaf gadda doonii anatti marmaarti. Haadhumaaf gadda doonii anatti marmaarti. Galma kootisi na jalaa fagaate hawwi garaa kootis hawwi taate taafte dhiisseene dheedaa kinubaane dhiisseene anaatti fakkaane. Ayoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne. Ayoo ga'umsa koos hin dhiifne hin daganne. Hawwi hawwi hawwi ana wiikoo malee anumaa hin beekne. Hawi, hawi, hawi. Ana wiikoo malee anumaa hin beekne.
Sirboota dhiyeenya kana ba'an keessaa tokko sirba Isaaq Zeenuuti. Haa callifnu.
Akkan si jaalattu silaha anaaf si galaan jaalala miidhamuu sonneen koo madaan ormaan fiduutu fe'e balbala osooti calliftu dandamadhee yooman tura cimee siif maraadhee siif maraadhee wayyoo gukkubadhe ahaa siif maraadhee wayyoo gukkubadhe. Silaaluudhaan sirba boonaan kikiteen ni ba'a. Annan sirba yoon silaalee. Siidhamnaan na dhukkuba ofiyyuu qabu qubana dhukkuba natti taalee. Madanaa malee, madanaa malee, madanaa malee, madanaa malee. Naa amala, calleeftu amala, anaaf isheetu tola amala. Calleeftu amala, jalala isheetu fala amala. Calleeftu amala, anaaf isheetu tola amala. Dubbatu yoo dhiifte, narraa yoo fagaatte, isheen ofiin toltu, gocha akka nu baattu. Akkan si jaaladhu si laha anaaf si galaan jaalala miidhamuu sonneen koo madaan ormaan fiduutu fe'e balbala osooti calliftu dandamadhee yooman tura cimee siif maraadhee siif maraadhee wayyoo gukkubadhe ahaa siif maraadhee wayyoo gukkubadhe. Madanaa mallee maaloo madanaa mallee madanaa mallee maaloo simaaf maraadhee madanaa mallee madanaa mallee madanaa mallee madanaa mallee haa. Yamii hidhii keetii keessoon godhungoo fe'etii mudhiin soose sitti naaftee daabeen kee jigaaloo shanyaarraan farroo dhaadhiisaa ijaam ni ganganaafattee konkolaataa suuta ejjette hamaan dubbatu nagaa qofatti nagoo jetti ilaala akkuma waan hin godha baasaatee. Baafatteen dubbatu ija qofaan kanneen arraafuutu na boojiti ilaala. Akkuma waan hin godha baasaatee.
isheetu fana amala haa jalliftu amala kanaaf isheetu gola amala haa jalliftu amala jalala isheetu fana amala haa jalliftu amala kanaaf isheetu gola amala.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aniishaa Sadamuun amma garuu baay'een deemee jetti sirba ishee waggoota muraasa dura hojjatte.
Amma baay'ee dheertuun deeme illi koo na gubate. Amma baay'ee dheertuun deeme illi koo na gubate. Akka miilli koo gubate garaan koos na lalate. Dubbatu maleessa otoo fambaasee dubbate sabni koos na hubate. Dubbatu maleessa otoo fambaasee dubbate namni koos na hubate. Akanii guyyaan deemaa jiruun koo hiraarama jiru daararaa tonaa maal jedhee namaatti hima akka argeen nageenye akkasii kun boosoma ifama miidhama bu'aa jireenya miti araarafama ifama miidhama bu'aa jireenya miti araarafama amma baay'ee dheertuun deeme illi koo na gubate. Amma baay'ee dheertuun deeme illi koo na gubate akka miilli koo gubate garaan koos na lalate dubbatu maleessa otoo fambaasee dubbate sabni koos na hubate dubbatu maleessa otoo fambaasee dubbate namni koos na hubate. Yandaa koo ganama lafti bari'uu jedhe hawwi koo galmaan ga'uu addaabsee jiniin nadhe baay'een jooree jaawarree waree gaaf lubbuu qoode isalee hubadhe gamtokkeen.